murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu inshuti zacu mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi mu by'ukuri amatora ku munsi wa gatanu ntadoba ko umugwi semi uriko uragerageza kwiga uraba byo abakuru b'ibihugu ba kano karere basabye ko amatora kwigizwayo y'uko byoshoboka uwo ni wili nyamitwe umuvugizi wa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ni mu kanya mu makuru ikaze ku ijwi ry'amerika turahera ku makuru yo hirya no hino mwayateguriwe kandi murayagezwaho na eugenia mukankuzi eugenie waramutse neza waramutse nawe thomas bwakeye inshuti mwese muduteze amatwi uburundi bwigije inyuma amatora y'abadepite yarateganijwe kuri uyu wa gatanu cyakora nta kiravugwa ku itora rya perezida ritavugwaho rumwe riteganijwe mu mpera z'uko kwezi Gerve yabayeho umuvugizi wa perezida w'uburundi yabwiye serivisi y'igifaransa y'ijwi ry'amerika ko nta matora azaba ku wa gatanu yavuze ko komisiyo y'amatora irimo gusuzuma itariki azaberaho hakurikijwe ibisabwa n'abayobozi b'ibihugu byo muri afurika y'uburasirazuba ibintu byatangiye kuba nabi mu burundi kuva perezida Pierre Nkurunziza atangaje ko mu kwezi kwa kane atangaje ko aziyamamariza manda ya gatatu kuva icyo gihe habaye imyigaragambyo mu murwa mukuru bujumbura imaze guhitana abantu bagera kuri makumyabiri baguye mu bushyamirane hagati y'abigaragambya na polisi ibikorwa bya gisirikare ku mutwe wa eta islamique byahitanye abarwanyi barenga ibihumbi icumi mu gihe kitarenze umwaka nk'uko umudiplomate wa leta zunze ubumwe za amerika yabivuze ejo kuwa gatatu ubwo indege z'urugaga zibasiraga umutwe w'abarwanyi ijoro ryose muri iraq no muri siriya uwungirije sekreteri wa departoma ya leta muri amerika anthony blinken yabivugiye mu bufaransa umunsi umwe nyuma y'uko we n'abategetsi bo mu bihugu bafatanije bifatanije na amerika bahuriye i paris mu bufaransa hamwe na minisitiri w'intebe wa iraq heder al abadi baganira ku buryo bwo kurwanya umutwe wa eta islamique leta zunze ubumwe za amerika yamaganye icyemezo cya sudani y'epfo cyo kwirukana uwungirije intumwa ya onu kuri icyo gihugu cyo mu burasirazuba bwa afurika departoma ya leta yavuze ko kwirukana toby lenze umuhuzabikorwa by'ubutabazi muri sudani y'epfo ari ugushaka guhangana n'umuryango mpuzamahanga ukorera kugeza amahoro n'umutekano muri sudani y'epfo lanzer w'umwongereza yari hafi kuva muri sudani y'epfo ajya mu mirimo mishya yamenyekanye nk'umudiplomate utaripfana wakunze kunenga guverinoma ya sudani y'epfo kuba yarananiwe guhagarika urugomo ruri imbere mu gihugu departoma ya leta muri amerika yavuze ko icyo guverinoma igomba gushyira imbere ari ugutuma urugomo ruhagarara urwo rugomo rwakuye abantu barenga miliyoni ebyiri mu byabo muri sudani y'epfo kaminuza y'icyamamare muri amerika harvard ejo kuwa gatatu yahawe impano nini cyane bitigeze bibaho izo ni miliyoni magana ane z'amadolari kaminuza yahawe n'umunyemari witwa john paulson ni umubiriyoneri kaminuza ya harvard ivuga ko ayo mafaranga azafasha ishuri ry'aba enjeniyeri school of engineering and applied sciences rigiye guhindurwa izina rikitirirwa uwahoze uwatanze iyo mpano ari we john paulson ufite imyaka mirongo itanu n'icyenda warangije muri iyo kaminuza mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani umutungo wa paulson ugereranywa muri miliyari cumi n'imwe zirenga z'amadolari ubwo yahaga iyo mpano kaminuza ya harvard yaragize ati nta gifite akamaro kanini mu kuvugurura imibereho y'abaturage y'abatuye ku isi nko kubigisha harvard ifite umutungo wavuye mu mpano ubu wose hamwe hungana na miliyari mirongo itatu n'esheshatu n'ibice bine by'amadolari bikaba bituma rero ariyo kaminuza ikize kurusha izindi ku isi virusi ya ebola yogogoje akarere ka afurika y'uburengerazuba kandi igakura umutima isi yose muri uyu mwaka ubu yabashije guhagarikwa cyakora niba amateka yigisha icyo cyorezo abahanga baravuga ko nta kabuza kizagaruka cyakora icyo gihe abakozi bo mu buvuzi ngo bashobora kuzaba biteguye neza kurwanya iyo ndwara kandi birinda nabo ubwabo abashakashatsi bavumbuye ko imwe mu miti i- izwi cyane kandi ikunze gukoreshwa ishobora kurinda abo bantu ah, bari ahantu iyo virusi ya ebola bak- bikabarinda kwandura iyo miti ni uwitwa zolof n'undi witwa ah, Vax- vascor ebola ni indwara yandura cyane kandi yica abayanduye abagera kuri mirongo cyenda ku ijana abaganga abaforomo n'abaforomokazi bitaye ku barwayi hamwe na benshi mu miryango y'abo barwaye banduye virusi ya ebola bahuye n'amatembabuzi yaturutse mu barwayi kubera rero ukuntu iyo ndwara yandura vuba na vuba abashakashatsi bahagurukiye gukora imiti n'inkingo myinshi ikaba ikiri mu cyiciro cy'igeragezwa cyakora ubu imiti isanzwe izwi iyo tumaze kuvuga imaze igihe imenyerewe mu kuvuga mu kuvura izindi ndwara ishobora gukoreshwa kuri ebola
Eugenie urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino inshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook voa radiyo yacu urubuga rwacu rwa interineti ni radiyo yacu voa akadomo komu amakuru mu burundi amatora y'inteko ishinga amategeko n'abajyanama b'amakomini yarateganijwe ejo kuwa gatanu nta kibaye seni ni ukuvuga komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora igomba kwiga indi ngengabihe umuvugizi wa perezida nkuru nziza wili nyamitwe yabitangarije mugenzi wacu frederic nkundikije iby'ukuri amatora ku munsi wa gatanu ntazoba ko umugwi semi uriko uragerageza kwiga uraba byo abakuru b'ibihugu ba kano karere basabye ko amatora ku- kugizwayo yuko vyoshoboka baravye n'amategeko ya repubulika y'u burundi harimo n'ubwiza shingiro kugira ngo nk'ibiringo bitegekanijwe n'amategeko ntibirengwe mugabo naho nyene bakaraba yuko byo ivyasabwe byoja mu ngiro ivyo rero bica bigaragaza yuko kuri wa gatanu atamatora azoba ico kiringo kizokunguruzwa kizoba ari ikiringo c'ukwezi n'iminsi mirongo itatu canke indwi zitandatu nk'uko vyasabwe n'abo bategetsi gihambaye nuko hariho umugwi wigenga ujeje gutunganya ivyerekeye amatora mu gihugu c'u Burundi uwo rero utegerezwa kuraba yuko ivyasabwe murazi ko Uburundi buri mu muryango wa Afrika eh, y'ubuseruko EAC cya bisigura rero yuko eh, bategereza kuraba ivyo umuryango wasabye ufatanije n'amategeko y'u Burundi uko yubatse cyokorwa kugira ngo iyo ngingo yubahirizwe n'amategeko y'igihugu yubahirizwe mu iyo ngingo ico kiringo kizokongerezwa kishobora kuba kiri munsi y'ico kiringo casabwe inyishu iragoye ko noyibaha kuko ntari mu mugwi ujejwe gutu- gutunganya ivyerekeye amatora ivyo mu kiba- mu- ico kibazo muca mukibaza abari muri uyo mugwi ni uko eh, bategerezwa kuraba ivyasabwe uko vyasabwe eh, leta y'igihugu c'u burundi kongera hakaba hariho n'amategeko uburundi genderako bw'iryo shingiro vyose bitegerezwa kubahirizwa ivyo rero eh, uyu mugwi niwuca uvyigira hamwe ukaraba icokorwa atacononekaye haba ku vyerekeye amategeko y'igihugu haba ku vyerekeye ivyasabwe n'abakuru b'ibihugu kuko aba ari impanuro batanze mu nzira kubahiriza n'ivyo ubwigenge bw'igihugu eh, kwikukira kw'igihugu muga no mu nzira y'ukubataza amahoro n'umutekano mu gihugu c'u Burundi abandi banyapolitiki batavuga rumwe na leta bazokwemera ikiringo muzoshikiriza na burya babandanya kuvuga ko ikiringo ca gatatu arico ntambamye ikomeye hariho abanyepolitiki batigeze bifuza kuja mu matora babigaragaje mu ngendo bagiye baragira eh, ku buryo bama bafite ico bitwaza kugira ngo iki ntigikunde ntigikunde iki ntigikunde amatora murazi ko yari yegejweyo iminsi icumi kugira ngo bashobore kuraba yuko nabo boshobora kujamwo bitoza mugabo murabona ko batashoboye kuja kwiyamamaza bamwe bamwe n'ubu nico kiringo nubwo congerejwe hariho bamwe batazoshobora kuja kwiyamamaza kuko umusanzu basanzwe batagira n'abanywanyi canke abandi usanga ari n'abanyamahanga nta kindi bakora atari ukuza gutoba mugabo ico umuntu ashobora kwizera ni uko eh, leta y'u Burundi izoba yashize eh, mu ngiro ibica nk'ibiriya ivyo isabwa ba- yaba n'akarere canke abanyepolitike canke n'abandi bose bavyifuza kugira ngo amatora azabe meza abarundi bashobore kwitorera inzego zibarongora biciye mu matora mugabo rero igihambaye ni uko hariho bamwe uko bigenda kose twunguruza tutunguruza batazokwigera baza mu matora kuko batigeze bayifuza kuva na kera abanyapolitike batavuga rumwe na leta si bo bonyene bavuga ico kiringo ca gatatu departema y'inama ya leta y'amerika ejo ku munsi wa kabiri ku mugoroba yarasohoye itangazo rivuga ko departema ya leta y'amerika ibandanya kwiyamiriza ikiringo ca gatatu abo batetsi mubabwira iki?
igihugu cy'u burundi n'igihugu ciku- cikukiye ni igihugu gifite amategeko biteza kubahirizwa gihambaye nuko mu burundi tutarenga ku bwirizwa shingiro gihambaye nuko mu burundi tutarenga ku mategeko yacu nta gihugu na kimwe co kw'isi kirekuriwe kubwira abarundi ingene bategereza gutunganya ivyerekeye igihugu cabo biciye mu mategeko nubwo yoba ari amerika willy nyamitwe umuhanuzi mukuru muri perezidansi y'uburundi murakoze cane rwose ku kanya mwaduhaye ndabashimiye namwe ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu ijoro ryakeye ejo grenade yahitanye umugabo w'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko ikomeretsa n'umwe mu bana be w'imyaka ine muri komine buterere muri bujumbura edi rwema yagiye kwa nyakwigendera kureba uko bameze ubwo twasuraga urugo rwa nyakwigendera ndayizeye abdul twahasanze imbaga y'abantu yari yaje gufata mu mugongo uwo muryango nyuma y'uko igisasu cya grenade kirashwe mu rugo rwa ndayizeye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu icyo gisasu cyajugunywe mu cyumba nyakwigendera n'umuryango we bararamo kinyujijwe mu idirishya aho muri iyo nzu hagaragara umwobo munini uri hasi y'igitanda bari baryamyeho n'indi myobo mito mito igaragara ku mabati iyo myobo ngo yatewe n'icyo gisasu cyaje no guhitana ndayizeye kigasiga gikomerekeje bikomeye umwana we w'imyaka ine shukran ndayizeye umufasha wa nyakwigendera yatubwiye uko abyibuka biba amasasu niyo yatanguye kuvuga inkozi zitanguye kuvuga bazirasa ngaha nyene zica hejuru natwe turyamye ngaho ye rero acara barabyumvise aca arafata jewe ampindira hariya nyene mbunda hariya n'abana umwe acaguma ngaho kuba ntibuse kumufata kubera ibihwewe niko bace bakutanya gerenade icigwa haryanya iguye harya rero kumbe wewe byamufashe byamutabuye kunda nse ndaraba ikintu c'igikwembe ndamuboha mu nda bwa umugabo mbona umenga wapi niko najewe naciye nugura umuryango cyane yita hasi mvuze induru mpamagara ababanyi ababanyi uko baciye baza baje baramfasha nyene baramwegeranya bamujana kwa muganga ataracikana yacikaniye mu nzira hama ca turasubira turamugarura ngaha ko niko vyagenze niko baciye bagenda kuziga madamu shukran yakomeje abwira radiyo ijwi ry'amerika ko ashima imana ko batapfuye bose uko bari mu nzu je nk'ubunya numva umenga nabaye nk'igitimbaye mu mubiri wanje sindi umuntu kandi numva umenga ndi kintu cico cico kubona ico kintu gikubita ndi ngaho numva n'ubwenge bwagiye aha rero umva ndashima imana kubona tutagiye twese bugabo umushingantahe wanje najewe agiye nta n'indabishaka vyivyo vyoba vyivuye ko sinobimenya kandi ndazi ko atangorane nimwe yarafitaniye n'umuntu kiri umuntu wese nta n'umwe yarafitaniye ingorane yiwe warango novuga ati noba mvuga ati boba bamuhoye iki inyo abarashe bahejeje kurasa ngaha baca bagenda basanzaza isoro kuko bari bigabuye zimwe muri uyo mwanya naciye numva zivugira iyo onya izindi numva iyo o Mm, naho uyo muntu uyo mu- mushinga nawe wanje yigiriye twamuzanye ngaha anya yamaze gufa muri uyo mwaka tukiri ngaho mu masaa munani z'ijoro tumva izindi zitanguye kuvuga gushika naho abantu bashwarika barasubira mu mazu je nsigara ngaha jenyene ati nta kundi naho ndi buje reka ngume aha nyene nanje banyice nkoshe nawe ndazuva uko gushika aho zihera ca bigenda ukonye abaturanyi ba nyakwigendera bo batubwiye ko bakeka ko yishwe azira kuba yari umuyoboke w'ishyaka fnl rya agato rwasa ibi kandi byaje kwemezwa na bwana agato rwasa uyobora ishyaka fnl ritemewe na leta mu kiganiro yahaye radiyo ijwi ry'amerika yego ibyo nabishingira intahe rwose n'umu FNL kandi yari n'indongozi nta matati yari afitanye n'umuntu n'umwe Ubwo rero urumva rero yuko ibiriko birako abantu bahinga cyane bwa mbere na mbere ko ari aba FNL nawe nta kindi yazize kuko urumva banamuteye mu rugo iwe ibyo rero tukaba tubitera ibyatsi iyo ngendo ntifasha uburundi kogorora keretse ko ishobora kumusubiza mu ihumbi gusumbya ikindi novuga ni uguhoza aba FNL n'abandi bose bariko barazira guharanira agateka kabo nkasaba abategetsi n'aba- n'abakunzi babo gutahura yuko igihugu ntikizokubakwa n'i- n'impfu kizubakwa n'abantu bari bazima bubahirize kiremwa muntu nimba ari uko imyiyerekano bamwubahirize ni uburenganzira bwiwe hanyuma ibibazo byoba bihari abantu bicarane babivugane babitorere umuti bari hamwe kuko intimba ntishobora kudufasha kubaka uburundi na buhoro buhoro kuri telefone umuvugizi wungirije wa polisi pierre nkurikiye we yemeje ko mu ijoro amagrenade yatewe muri buterere ariko avuga ko atari yakamenye iby'urupfu rwanda yizeye edi rwema radiyo ijwi ry'amerika i bujumbura abavuye mu byabo baba mu nkambi ya ruhororo mu ntara ya ngozi ejo baramutse bashyamiranye n'abaturanyi babo ariko byabaye mahire baza gutandukana bumvikanye ko bagiye kubana neza desire hatungimana ejo yari yagiye gusura iyo nkambi y'abavuye mu byabo ya ruhororo muri ngozi ikambi y'abateshejwe izabo ya ruhororo mu ntara ya ngozi iri ku birometero mirongo ibiri uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi iyo kambi y'abatejejwe izabo ihari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana icyenda mirongo icyenda na gatatu mu rwimo uburundi bwagiye buracamwo muri iyo kambi nk'uko musitanteri wa komine ruhurura bitumenyesha hakaba habamwo imiryango ibihumbi bibiri n'amajyana atanu kuri uno wa gatatu aba muri iyo kambi n'ababanyi babo bataba muri iyo kambi bavyutse bashamiranye intandaro ya vyose ikaba ari uko ku munsi wa kabiri ku mugoroba abari bavuye kwiyamamaza mu mugambwe CNDD-FDD batewe amabuye n'ugwaruka rwo muri iyo kambi abo mu mugambwe CNDD-FDD nabo baca barihora abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano byatumye bishikira ahari iyo kambi y'abateshejwe izabo kugira basuke mu mabisi inama yahuje abaserukira abandi irangiye uwaserukiye ababa inyuma y'ikambi akaba ari we yashikirije ibyo bapfunditse uwoba yumva afise agatima kuko aba avuga ati barateye ibuye mwene wacu ejo nanjye ntegerezwa kurondera uwundi tudahujije ibyiyumviro ndamutera ibuye amenye yuko ari sokoroye akaritera two musanzwe mubizi ko tunabimenyereye nawe ujya mu kuzimu n'umucubu ugukurayo twe nk'abapolisi twirwa turarondera wakoze ikosa uherereye iwacu no ku rundi ruhande twasezeranye yuko ibyabaye iminsi bimaze biba ubu uyu bagiye guha icongeweko ko nuko umuntu wese ava iyo ruguru muri siyiti yaje kwisomera twiwe cyangwa aruragira cyangwa waje kuvoma mumwakira nkuko muhora musanzwe mumwakira umwakira ko ari umuvandimwe umwakira ko ari mwene wanyu atangorane hanyuma uwogirirwa ingorane n'uwundi n'uwo bagomba n'uwo banagomba hari ugomba gutera ingorane uwundi anyaruke kubitubwira kare kugira ngo uwo muntu nava dukwegera mu ngorane tudashaka kuja mu murakoze tugira amahoro mu gihe iyo kambi igwiriyemwo cane cane abo mu bwoko bw'abatutsi abari nyuma y'ikambi nabo bakaba bagwiriyemwo abo mu bwoko bw'abahutu twashatse kumenya nimba koko atangorane z'ubwoko zoba zihari umwe muba mu ikambi y'abateshejwe izabo mu ruhororo akaba yatumenyesheje yuko ivyamwoko iwabo atagaciro bakibiha kuko bagihana indaro kugeza n'uno munsi nta moko arimwo gusa abantu urumva iyo habaye ikibazo urumva abari muri site baca bahagararira agateka kabo muri site abo mu misozi bagahagararira agateka kabo mu misozi mugabo muri make nta moko arimwo kuko ntawe urica umuhutu ngo nuko yaje muri site nta n'umututsi arapfira mu mirima ngo nuko ari umututsi ivyo rero tuca tubona yuko ata vya moko arimwe ahubwo ari agashavu canke ingaruka y'ivyabaye mu bijanye n'intambara mugabo gushika uyu munsi nta moko ariko arahiga yandi kuko twese turavanganye kandi nk'uko nayo kubwiye muri site baranywa bamwe no kuryama bakaryama no mu misozi turagenda bamwe bakanywa abandi bakaryama icyo gituma mvuga nti nta kintu cy'ubwoko biba ari ibintu nyine by'umuntu yadurumutse mu mutwe yifuje kugirira nabo uwo canke kiriya mugabo bigaca bifata intumbero ya site canke intumbero yabo mu misozi musitanteri wa komine ruhororo bajya akaziri clement akabamenyesha yuko batanze impanuro kandi yizeye ko bazozikurikiza kuko uzozirenga ko azohanwa hisunzwe amategeko impanuro twatanze ni uko abantu bose botekana bahama ugwaruka ugwaruka mukumva yuko umuntu ari mundi muganga atari umwansi yigire bakamureka kirengana atangorane hanyuma tukabona turi mu mahoro hanyuma mbega abo bakwega induru birashika mukabahana bon imisanzwe ingwani yabaye yagira abanyene ngaha nuko abantu benshi bagiye barakora amakosa batigeze bahanwa kuko hariho abantu niyo batumye ko batita butungane ariko mu byo deje kumvikana bari baserukiye hano muri site nuko ubu umuntu azokora icaha azogihanirwa ngo atwikiwe biravugwa ko ngaha ku ruhororo abakoze ikosa muri site biragora ko bahanwa n'abakoze ikosa mu mugambi bikagora ko bahanwa ivyo ntivyononera intwaro bo twebwe twononera nyine kubona nk'ubu ntaco twiwe twakora twiwe twagira iki kibazo umva biratwononera ariko twaza ko bigiye guhera kuko turabona intambwe kuko utarura inkuru nyinshi hari n'abantu benshi bahora bashigikirana mu bwubatsi kubivamo bakubwira ati nta kandi bagomba gukora ikosa ntiduharwe ko twese wumva rero ikintu cyo ko abantu bashigikirana amafuti biko birahera ibizo nibaza ko byose bizoba bigenda bigenda neza umuntu wo mu mugambi sende david yokora ikosa muri itegure kumuhana nawe nyene tuzomuhana abategetsi bamaze kurangiza akazi kabo hari uwo twavuganye wo muri site ya ruhororo akaba yatumenyesheje yuko ingorane zo muri iyo kambi n'iz'abataba muri iyo kambi zitagiye kurangira uwitwa Theogene batazira binebagu atwara umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Kinyami adahanywe hisunzwe amategeko kuko ari we nkwezi y'akarere jewe sinovuga yuko imishamirano igiye kurangira ngo kubera na cyane cyane eh, uwo muntu yitwa habimana theogene batazira binebago amaze gukorera kenshi amakosa ahohotera agateka k'abanyagihugu kenshi niyo bamushengeje byarigeze no gushika mu nzego zi- nkuru nkuru z'ubutungane nko kwa, kwa prokirere twama tubona ibyaha akora bama basa nk'uko baza kumvikanisha tukibaza ko amategeko yoba yarimutse cyangwa akoreshwa kuri bamwe bamwe twifuza rero yuko umuntu yofatwa nk'abandi barundi ntiyama ariko arahungabanya umutekano kandi abategetsi ntibame bariko bara- barakoresha umwanya w'imfura gusa mu bintu byo kuza guhumuriza mwamenya ko kubera ku kajagari kari kavyutse aho ku ruhororo atashuri atasoko eka nta kintu na kimwe cariko kirakora kuko bose bari bameze magabo Desire Hatungimana mu ruhororo mu ntara ya Ngozi ijwi rya Amerika
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
ibibazo by'impunzi z'abarundi ibihumbi makumyabiri na bine bari mu nkambi ya mahama mu burasirazuba bw'u rwanda ntibirakemuka ibyo bibazo birimo iby'ubuvuzi budahagije kubura ibikoresho by'isuku ndetse no kutagira inkwi zo gucana zihagije erike bagira ubusa araduha inkuru irambuye ubuvuzi budahagije ku mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'amahama ni kimwe mu bibazo by'ingutu byugarije izo mpunzi abakeneye serivisi z'ubuvuzi ngo biracyabasaba kubyuka mu gicuku bagatonda imirongo bikaba byabafata n'iminsi nk'itatu bataragerwaho kubera ubwinshi bwabo hafi ibihumbi makumyabiri na bine saa mbiri umwana aricikanye ndavuga ati none ntimubona ko umwana wanjye acikanye kubera mutamwitayeho nti nk'ubu iyo mwamwitaho umwana wanjye ntaba acikanye twarashwanye nyine n'abaganga gushikaho nyine baca bashabura ngo dukurire ngahangu ibi bintu ngo nta muntu aza kubyemera yemwe kabisa nanjye ndarira ndumva nyine ko ishavu rinyishe none n'ubu naciye mvuga ati kabisa nta vuriro dufise nta vuriro mufite gute kandi rihari Oya, hari ivuriro ni rimwe.
harakenewe urabona ko iyi nkambi ingana raba nawe urabe hariya hakurya iyo hagera urabe na hariya urabe no ngaha ivuriro ni rijya gusa ni ritoya hakeneye irindi vuriro hirya hakaba n'irindi hariya ku mazi abantu bakivuza neza amavuriro akaba atatu n'abaganga bakongererezwa kuri minisiteri yita ku mpunzi mu rwanda abaganga babiri ku bihumbi makumyabiri na bitatu na magana by'impunzi ntibahagije ariko si n'abakeya bwana antoine ruvebana umunyamabanga uhoraho muri minisiteri yita ku mpunzi abazi iby'ubuganga badusobanurira yuko mu rwanda ubu igipimo tugezeho ari umuganga umwe ku bantu ibihumbi icumi ni ukuvuga yuko hano mu nkambi izo sitandari z'u rwanda twazigezeho abaganga babiri ku bantu ibihumbi makumyabiri na bitatu turi aho ngaho bugufiya ariko rero ntabwo tuvuga ngo birahagije uko ubushobozi bugenda bwiyongera niko n'abaganga bagenda biyongera ariko ubu ngubu mu by'ukuri abaganga babiri turabona yuko bitewe n'ahantu bariho bavurira naho haracyari hato bisaba ko tuhongera tubona ko cyaba ari ikintu gihagije tukivuga ku bibazo byiganje mu nkambi ya mahama y'impunzi z'abarundi kandi ibyumweru bitanu bishize nta n'umwe urahabwa ibikoresho byo kumeseramo no kwifashisha mu yandi masuku isafuriya iteka ku bayibonye ni nayo bogeramo bakanameseramo ukuntu tumesa tura nca nte- ntura agasafuriya ntekamo akaba ari komeseramo nkaca nongera nkoza n'ubundi nkatekamo uwageze hano ryari yewe nahageze bibiri na zitatu zo kwa kane hano hari umumama ndi kumva avuga ngo ngo ntabwo ari ikibazo cya wenyine bimeze bite nibyo ni bose nta n'umwe bahaye ibase yo kumesuriramo tumesuriramo
ibyo ntabwo ari umwanda se none se tubigenze gute woguma wambaye ikintu kinuka ubona isafuriya nk'iyi uyitekamo nyine Ci-
igisubizo cya minisiteri yita ku mpunzi kuri iyi ngingo ngo si umwihariko w'abari mu nkambi ahubwo ngo bishobora gufatwa nk'icyita rusange ku bafite ubushobozi buke mu byaro byo muri afurika bwana ntuwane ruvebana nanone navuga yuko rero babaho nk'abakene mu giturage ntabwo baki- abaturage bose n'abanyarwanda bafite amabase kandi kumesera mu isafuriya ntabwo ari byo mu nkambi z'u rwanda no mu giturage wabisangayo ntimwirengagize ubuzima tubaho muri afurika ibyo ngibyo birashoboka ko ikintu kimwe gishobora gukoreshwa ibintu byinshi kubera ubushobozi buke naho ku bibazo byo kutagira inkwi zo gucana bitera bamwe kuva mu nkambi bajya kwangiza ibidukikije ubuyobozi bwa minisiteri bitaho mu rwanda bwo bwemeza nta shiti ko izubagenerwa zihagije twagiye aho bazitangira mu nkambi ya mahama muraho muraho ni wowe utanga inkwi izi ni iz'abantu bangahe aka ni ako kwezi abantu bagakoresha ari- ari imiryango mirongo ibiri n'ibiri abayobozi banyu baravuga ko mufite inkwi ni nkeya nyane ndazikwereke nawe nta muntu umwe uzikorera nta muntu umwe uzikorera inkwi z'abantu mirongo irindwi na babiri ni ukuvuga nta n'ibiro na senkane karimo ubushize nko ku munzani niko mugabo izi nkwi uzazikoresha igihe kingana iki ukwezi kamwe tubiri dutatu ni uruse barubaze eee nabwo barubaje tubwira uburyo uzazikoresha ubu nyine ndabitekesha nka rimwe bikaba birangiye uteka iki ibigori ibigori se izi zahisha ibigori ni izi nyine baduhaye ni ukuri icyo bafata nk'umuturambye badahwema gutuma buri rwego rubasuye rureba ubuzima babayemo ni ubuvugizi bugamije kubakura mu buzima busharira bwo mu buhunzi bagasubira mu gihugu cyababyaye cy'u Burundi imibare ya minisiteri yita ku mpunzi mu rwanda igaragaza ko byibura u rwanda rucumbika ibihumbi makumyabiri n'umunani by'impunzi z'abarundi zatangiye kuhagera mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka bahunga umwuka bavuga ko harimo ubushamikiye ku matora y'umukuru w'igihugu mu burundi eric bagira ubusa ijwi rya amerika imahama mu burasirazuba bw'u rwanda mu nkambi y'abarundi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nduzi eugenia mukankusi agarutse hano muri studio aje kutwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo
urakoze thomas twabwiye ko uburundi bwigije inyuma amatora y'inteko ishinga amategeko yari ateganijwe kuri uyu wa gatanu ibikorwa bya gisirikare ku mutwe wa leta isilamike byahitanye abarwanyi barenga ibihumbi icumi mu gihe kitarenze umwaka kuri irake na siriya umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu wa amnesty international uravuga ko abanyanigeriya barenga ibihumbi umunani bapfuye kubera umugambi wa guverinoma wo kurandurana n'imizi umutwe w'inyeshyamba za boko haramu amnesty ivuga ko abayobozi bakuru mu gisirikare bari bazi neza ko abo bantu bapfu- bafunzwe kandi ko- num- bazi n'umubare munini w'abantu bapfa ariko ngo ntacyo bakoze ngo bahagarike iryo hohoterwa amnesty ikaba yasabye guverinoma nshya ya nigeria ku buyobozi bwa perezida muhammadu buhari gutangiza amaperereza kuri virusi ya ebola yogogoje akarere k'uburengerazuba bwa afurika igakura umutima isi yose muri uyu mwaka ubu abashakashatsi baravuga ko bavumbuye ko imwe mu miti izwi cyane ishobora ishobora kurinda abantu bari ahantu hari virusi ya ebola kwandura iyo miti ni zoruf na Wa- vascor leta zunze ubumwe za amerika yamaganye icyemezo cya sudani y'epfo cyo kwirukana umuyobozi uhu- uwungirije intumwa ya oni muri sudani y'epfo
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mugume ku maradiyo yanyu ibiganiro byacu birakomeza mwari kumwe na thomas kamirindi mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ukwisilamuza ni imwe mu nzira zo kwikingira umugera wa sida ubushakashatsi bwakozwe muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bumenyesha ko amahirwe yo kwandura agabanuka ku bice hafi mirongo itandatu ku ijana muri kino gihe ibitigiri by'abisilamuza ntibirashika ku rugero rushimishije ku bwa oms ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu bigera kuri mirongo itatu ku ijana gusa ku isi yose mu karere ka afurika iri munsi y'ubugaragwa bwa sahara amasekeza yo kugenyera arunganira mu kugabanya ikwiragira ry'umugera wa sida ayo nayo yafashije ku bice mirongo ibiri na bitanu ku ijana nk'uko igisata cy'ubufaransa kigira ubushakashatsi ku mugera wa sida arns cyabimenyesheje mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu indwara zifatira mu turingoti tw'umukoyo nazo ziragabanuka amatohoza ya oms ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri yasanze abakenyezi barangura amabanga mpuzabitsina n'abagabo bisiramuje gusa bazigwara ku bice biri munsi ya cumi na bitanu bitanu ku ijana byongeye kanseri ifatira ku gitsina gabo nayo ntiyibonekeza cyane ku baba barisiramuje insiguro ni uko imyanda irimwo udukoko dutera indwara itaronka inyegeza kuko ikigo cy'ubushakashatsi muri kaminuza y'i Chicago kibimenyesha ukwisiramutsa mu kinyegero kugira ingaruka mbi ku magara ku bice mirongo ine n'umunani ku ijana inguma ntizikira neza ku bwa canadian medical association ishyirahamwe ry'abanyekanada ryitaho iby'ubuvuzi ibura ry'ibyankenerwa byo gusiramura bituma umugambi udatera imbere mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kuko ishyirahamwe mpuzamakungu onu sida rijeje ibya sida miliyaridi mirongo ibiri z'amadolari nizo zikenewe muri uwo mugambi muri afurika mu kiringo cy'imyaka mirongo ibiri mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no gusiramura n'amagara y'abantu kuri mikoro muri kumwe na jewe joselyne nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya bujumbura mugenzanje diane ndonse arubaza ati ukwisilamuza byungura iki amagara yacu ngizi inyishu bamuha bijya bigwara ntushobora kubyandura ku bwinshi kandi n'umucafu kenshi ntushobora kuja mu gihimba cy'irondora niyo mwobanana n'umukenyezi mu mabanga yo kurangura amabanga y'abubatsi ntagusuzugura
kenshi umuntu yisiramuje iyo ahuye n'isugi ntakunda kugira ingorane cyane mubwo umuntu adasiramuye yahuye n'umukobwa akiri isugi ahubwo agiheze n'agace atera ajya kwa muganga nibaza ko byorohereza abantu bari kwarangura amabanga mu kuryoherwa ntibarinda no kuruha ngo bagorane
umwana asiramuye n'indwara zozanana mu ruhu nyinshi ntiziba zikimufasha fata imwe ko muroga ku ibombo cyangwa kuri bici cyangwa abavukiye mu buyenzi boga ku ntahangwa umaze kwisiramura woga uri arezi
gusiramurwa bituma kwandura umugera wa sida bigabanuka ku rugero runiniya cyane
kumurinda amazi aja ku ruguma gufasha uwisiramuje gukira adatevye abaganga basaba kucoza niburi buri inyuma y'iminsi itatu abana bato bohindurirwa kenshi ivyahi akamaro ni ukudatuta k'uruguma nk'uko ishirahamwe canadian medical association ribihanura kugenyegwa bakiri bato kubafasha kwiyumva neza ubwo abaganga babinonosoye umwana ntabika mu mutwe ububabare agira ku bakuze ukuguma hamwe mu minsi ya mbere kubarinda gutonekara abaganga b'abafaransa bahanura kumara iminsi cumi n'itanu batagendagenda hanini mu mu bihugu biteye imbere isiramugwa ribera mu kinyegero rirahanwa n'amategeko ishyirahamwe medical practitioners tribunal service rifite icyicaro mu bwongereza risabira guhagarika akazi imyaka ibiri abaganga bagigwa n'icyo cyaha kugira ngo twumve neza ibijyanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu tega amatwi tohoza mugenzanje diane ndonse yagiriye mu micungararo y'igisagara cya bujumbura diane ijambo ni rwawe
uyu ni umwana w'umuhungu ariko aryamikwa ku gatanda aho muganga ahava amubagira umubyeyi hamwe na muganga baguma bamuganiriza mu kumuhendahenda kuri iryo vuriro afya ryo mu buyenzi ibikoresho biba byamaze gutegurwa ibyo nabyo bigizwe n'ipampa umuti w'igikomere inshinge inyuzi amaga n'ibindi bikoresho byo guhanagura imicafu ijya ku ruguma uyu mwana yasibye isango ababyeyi biwe bahawe na muganga niyo ngabo emmanuel se wiwe amenyesha ko byamuhaye icyizere ko bihava bigenda neza abaganga bahera ku gutimbisha igihimba kirondoka imbere y'uko bagisiramura akamaro ni uko adaheza ngo yumve ububabare ku ruhande rw'abakuze insiguro muganga abanza kubaha zibamara ubwoba fabrice niyo nkuru umusore w'imyaka mirongo ibiri amenyesha ko byamufashije kurinda ntangora ni imwe kuko baciye bavuga ati bisiramuza ni byiza babara ko bagutera urushinge rwa mbere inzira nk'urwa kabiri urababara mu bwabo bwa gatatu ntibabara cyane ukwisiramuza gutuma umuntu yamana isuku byongeye kurakinga indwara zandukira biciye mu bihimba by'irondoka muganga alphonse nkunzimana wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu amenyesha ko bigabanya indwara zica mu turingoti tuzana umukoyo abakenyezi bubatse barahimbagwa mu mwanya wo kurangura amabanga y'abubatse ku ruhande rw'abagabo babo ntibakomereka imvo ni uko umubiri uba waragumye nk'uko babitwiganira amahirwe yo kutandura umugera wa sida aragabanuka ku bice biri hagati ya mirongo ine na mirongo itandatu ku ijana ibyo ni byo byahaye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu intege zo gukora isekeza ryo gusiramura abari hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ine n'icenda umwana asiramuye ntabagitinya kuja mu dukino tumuhuza n'abandi frank maniratunga atwiganira ingene vyagendera bagenzi we batarisilamuza tugiye koga ukamubwira ati wapi nta suku ufise ubona dusi ubona iki nyene kandi nabone harageze igihe bakikumira nyene bakogera nk'ahantu h'iwabo kwabo nyene ukuvirirana ni ingorane zishikira abasiramurirwa mu gifuri imvo ni uko udutsi tuba tudafatanijwe inyuzi ku bwa muganga simba mwangwa yanonosoye ibyo gukora abantu byongeye ukutavura igikomere neza kukizanira ukubora insiguro n'ubumenyi buke bw'imiti ikoreshwa rimwe na rimwe igihimba kirondoka gishobora no gukatwa amavuriro nka nyota hamwe n'irya leta prince jean charles twabajije avuga ko ataca abagifashije mu gucunga abisiramuriza mu gifuri biregura ko atatandukaniro ry'ibyo bakora no kwa muganga muri rusange abakorera mu gifuri barimwo abaforoma abo nabo nabataye umurongo ku bwa muganga simba mwangwa ku rundi ruhande n'abatagiye mu ishure barabikora rahim refahim amenyesha ko yabyeretswe na mukuru we w'umuforoma tumwumvirize natanguye ndabira kuri mukuru w'iwanje ariko arabikorera abantu nkaza ndamufatira imiti nkaza ndafata nk'ukuguru k'umwana w'umubebe ndamubwira nawe anyigishe muri rusange izimba ni inzitizi yo gusiramurwa ku miyabaga shadrake manirakiza umusore w'imyaka mirongo ibiri amenyesha ko ataronka ibihumbi cumi na bitanu bisabwa kwa muganga gusiramura ku buntu byarongereje ibitigiri by'abavyitaba abashika ku bihumbi mirongo ibiri n'amajana indwi nibo bitavye isekeza ryategekanijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hagati y'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuva iyo mugambi uhagaze amezi atatu arahera atawisiramuje twumvirize muganga jean bosco nduwarugira arongoye ibitaro prince jean charles mu gice cya kane cy'umwaka uheze nta muntu twigeze turonka noneho n'ubu no mu kwezi kwa gatatu guheze k'uno mwaka nta n'umuntu n'umwe twigeze turonka dushobora gusiramura abaganga bahanura gusiramuza abana bakiri bato kugira ngo bazogere kurangura amabanga mpuzabitsina urushato rw'igihimba kirondoka rwarakomeye
ugusiramura ku buntu korohereza abadafise uburyo busabwa uko nako batumye abana amajana atatu na mirongo itanu bava mu miryango itishoboye bagenyegwa mu ivuriro ry'iyaminadiyo muri senegare mu mwaka uheze inyigisho zijanye no kwisiramuza zifasha abanyagihugu gutahura ikibazo cabyo muri madagasikari abavyeyi bagera ku bice mirongo itanu ku ijana barijukiye gusiramuza abana kuva ku myaka ibiri y'amavuko ukugwiza abaganga babinonosoye kongereza ibitigiri vy'ababitura ibihumbi mirongo itatu bahawe akazi mu gihugu ca swazilandi haraheze imyaka ibiri batumye abagabo baheba kubigirira mu gifuri kugira ngo twumve neza ibijyanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu tega amatwi ikiyago twagiranye n'ubujeje umugambi wo kurwanya sida mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muganga alphonse nkuzimana aganira na mugenzanje diane ndonse muganga alphonse nkunzimana ndabahaye mwaramutse mwaramutse ababikora batavyigiye birarekuwe ko nabo bashobora kubikora igikorwa cyo gusiramura mu bisanzwe duhimiriza abantu ko kibera kwa muganga hariho n'impanuro wabikoreye kwa muganga abakora kwa muganga baza bakaguha uzokurikiza kugira ngo icyo gikorwa kigende neza hariho rero no gusiramura nk'umuti hari indwara zifata umugabo cyangwa umwana w'umuhungu ku buryo ubona ko umuti uhari ari uko yo kwisiramutsa ni byiza ko bibera kwa muganga kugira ngo bikoranwe ubwitonzi bwinshi uwo basiramuye kubera indwara asanzwe afise canke uwisiramuje kugira akinge indwara zishobora kumufata mu nyuma ico gikorwa ni gikorwa mu buryo bumwe kwisiramura kubera indwara birasaba ubwitonzi bwinshi kuko bwira ufata ingingo yo gusiramura umuntu kubera ari indwara nuko nyine baba babonye by'ukuri ko umuti wo nyawo ari gusiramura mbega ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaba bukurikirana icyo gikorwa cyo gusiramura kugira ngo bushobore gutuza abo babikora batabifitiye uburenganzira canke babikora babifitiye uburenganzira mugabo bakabikorera mu mihana y'abantu turakorana n'abaduserukira hariya mu mitumba hariya mu ntara mu makomine kugira ngo ubwa mbere babanze bahimirize abantu bumve ineza yo kuronkera ibyo bikorwa byo kwa muganga kwa muganga tukabereka n'ingaruka mbi zo kubironkera muhira iyo byabaye ndanse turakorana n'abajeje intwaro nk'iya gipolisi kijejwe gukingira abantu kugira ngo abo bantu babafate babakebure muri rusange abantu baba badafise uburyo bwo gukoresha icyo gikorwa cyo kwisiramuza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukora iki kugira ngo bubashigikire tubandanya duhimiriza kuko gukinga birazimbutse gusumba kwivuza ku buryo twibaza yuko uba wikingiye n'izo ndwara ushobora kwandura zozo kuri ubu uretse ko zizimbye kugira wivuze mugabo kandi zishobora no kugusigira ubumuga mu bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza muganga alphonse nkunzimana turabakengurukiye namwe murakoze cyane
arakoze diane ndonse kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije tumire amategeko kumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti ni amagara
yaterwa kw'amaturu wahiriza kanapfuna aduha gusagarara umukene reka mwese cuti cuti cuti n'amagara ibyo dukora ibyo tuvuza tubikesha amagara ibyo dukora ibyo tuvuza tubikesha amagara nawe muganga we washinzwe ayo mabanga uramenya aseseka ntibayore agutakamiye wandaze ntiwandagaze ushire amahera imbere ya mbese n'umutwagwa reka mwese
twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira ciru rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu rwaruka ntimurambirwe ume hafi y'amaradiyo yanyu iri wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano kuri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
nk'umuntu avuye kwisiramuza ushitse muhira mugahuza amabanga n'umugore wawe ngo biratera kuguma iyo cagira asambana cyane nta cemeza kiriho uko amabanga yahora agendeka nivyo birashobora guhinduka gatoya ariko umugore ntivyomusarisha ku buryo yoguma ashaka guhuza amabanga yabubatse n'umugabo we buri mwanya buri mwanya mbaza ndakwishura
ingorane zishobora gushikira umuntu atiisiramuje ni nk'izi kajya kabari kari hejuru y'igihimba c'irondoka c'umugabo karabika ubucafu nk'iyo bishitse akarangura amabanga yabubatse ntaheze ngo abigirire isuku canke ugasanga uwo baranguye amabanga arafise ingwara yari muri we ikamutuma kajya kabiri nyene kibifuka bigashobora kwibika mbaza ndakwishura
birashika yuko umugabo yisiramuje adashobora kwipfuza umukenyezi nkaho onye ntibikunda yuko yorangura amabanga yahubatse ariko nta kibuza yuko yipfuza n'aho adashobora kurangura aya mabanga mpuzabitsina mbaza ndakwishura
mu gihe agiye kwisiramuza afise umukenyezi hama bagasubira kurangura amabanga yahubatse mu gihe yakize umukenyezi akumva uko byahora bigenda siko bigenza uwo munsi ntashobora guca muheza umugabo n'umugore barasezerana imbere y'abantu imbere y'imana yuko bazobana ubugingo bwose ngaho uwo mukenyezi akagata akomoka ahubwo yo kwihangana bakabiyaga n'umugabo bagaheza bakabiturira inyishu hamwe
rugamba rwa makinka yanje
urwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga anita munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
mu gihe umuntu atisiramuje dufata niwe afise ubucafu bwinshi gusumbya umuntu w'umugore ivyo tubishira mu bintu vyerekeye isuku isuku yo mu bihimba vy'irondoka ariko umugabo ari ku mugore murazi yuko bavuga bati umuntu n'ukwiyoga kabiri ku munsi bugicana bugorovye hama mbere abakenyezi bobo barasabwa kugira isuku riruta kuko murazi yuko ibihimba vy'irondoka vyabo vyinyegeje kandi bishobora kwakira ubucafu bwinshi ku mvo zitandukanye mbaza ndakwishura
mbega umuntu afise imyaka mirongo itanu n'iyirenga arashobora kwisiramuza nta ngorane byomutera murakunze kubona yuko bavuga bati ku myaka mirongo itanu niho abantu benshi bandura utugwara dutandukanye nk'umuntu ashobora kuba afise ingwara y'igisukari igikomere ciwe kirashobora guteba gukira ashobora kumva isoni akavuga ati mbega jeno cahe ngo ngiye kuyivuza murazi yuko iyo wisiramuje umara iminsi ugenda kwa muganga kugira ngo ukurikirane mbaza ndakwishura
ko hariho abantu bavuka bavuze igitsina gomera kirasiramuye nta muntu ashobora kuvuka yisiramuje kuko murazi ko imana yaremye abahungu bameze uko ntawe uvuka rero yisiramuje mbaza ndakwishura
iyo umuntu yisiramuje amara igihe kingana gute kugira ngo asubire gukora imibonano mpuzabitsina hari umuntu ashobora gukira inyuma y'iminsi itanu itandatu akumva igikomere ciwe kimeze neza agaheza agatenyinya we yamaze kuvyitegurira agaheza akarangura amabanga mpuzabitsina n'uwundi ashobora kubona ati oya hinge ntenyenye hinge marindwi zibiri biva n'umuntu wese
rugamba rwa makinka yanje Go, go, go, go, go, go.
ikiganiro ni kira n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
iyo umugabo asiramuye iyo ahuye n'umugore yumva gute uwo mugore canke adasiramuye uwo mugore avyumva gute umugabo asiramuye n'uwudasiramuye urumva yuko ari ibintu bibiri bitandukanye ari umugore ari umugabo niwe yaheza akavuga uko yiyumva muri ico kiringo bariko barahuza amabanga yabubatse mbaza ndakwishura
uwusiramuye niwe yipfuza umukenyezi cyane kuruta uwutisiramuye umuntu wese arafise ukuntu yipfuza ukuntu aya mabanga yabubatse boyarangura rero ntawovuga yuko uwisiramuje ari we yokwifuza cyane umugore wiwe kuruta uwutisiramuje bivana n'umubiri w'umuntu bivana n'urukundo bafitaniye mbaza ndakwishura
iyo bagusiramuye cyo ari icyaha kubera bakwiye ku mubiri imana yo yari yarasibye ego nivyo imana iba yakuremye uko ariko murazi yuko mu buryo butandukanye umuntu bashobora kumukura ko icyo imana yamuhaye kuko ko bazi ko gishobora kumufasha nk'akarero utanga nk'iyo umuntu kagafuko bita apandisite kamumenekeko baragakurako vyihuse kwihuta rero ni nko gusiramura murazi ko mu gusiramura ari ibintu byerekanye yuko ubwa mbere kwa muganga ko bifasha ari mu byerekeye isuku no mu gukingira gukwiragiza indwara ya sida mu bantu mbaza ndakwishura
iyo muganga agusanze gusiramurira muhira birafise ingorane ni byiza yuko ibikorwa nk'ivyo byokorerwa ahantu hagifise isuku risabwa n'amategeko mu vyerekeye kubagwa rero nk'uwo muntu agusiramuje agusanze muhira ntuzi ko udashobora kuhakurira iyindi ndwara rero ni vyiza kwegera abaganga hama ugaheza ukitegura kugira babikugirire ngaho nyene kwa muganga
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye urwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti n'amagara duha ijambo abanywanyi bacu dodasi wibugendana mu ntara ya gitega yatwandikiye aturamutsa arongera akabaza ati iyo akazu ka sugumwe kegereye inzu wokwirinda gute umunuko canke ingwara muganga anita munyana duhere inyishu umunywanyi wacu nta handi umuntu yohagarikira atari ku isuku ryiza ribereye ni ukuvuga yuko abo bose mubana muba mwumvikanye ko uwugiyeyo bwa mbere ako kazu ka sugumwe kaba gafise umupfundikizo hama bakamenya ko ku munsi ku munsi uwugiye kugakoresha ahasiga ari heza ahagiriye isuku birarinda imicafu eka n'isazi zoza kubatera indwara zitandukanye zivuye ku bucafu
turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zamufashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tugirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga insiguro imyibutsa ya ba sokuru uno munsi uvuga uti irirenze umunwa riba rirenze impinga bikubwiye iki
bikubwiye iki aho ni hamwe ubuze ijambo uzi kuri ibiherera ngaha anya bikubwiye iki
nuko bose bateza guca baryumva nk'ubatabizi nawe gaca aryumva ati kumbe bwabona iryo jambo nuko nuko risigurwa
bikubwiye iki
hari igihe uba wibaza kuri kuri muganira mugenzi wawe nawe akigumize ku mutima mugana nawe ugasanga ariko arahiganira wundi mugenzi wiwe urumva nta banga riba rikirimo arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimire diane ndonse na alain yves irankunda bamfashije gutorokanya amajwi nasize inyuma jacqueline segahungu yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise icyo muterera canke mubaza twandikire kuri voa bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe arobati gmail akaburungu kome canke mutwakure kuri mirongo irindwi na rimwe amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itatu na kabiri canke kuri mirongo irindwi na gatandatu amajana cenda na mirongo ine amajana ane na mirongo itandatu kuri mikoro mwari kumwe na jewe roseline nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
bakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isa kumi n'ebyiri isa moya n'isa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika ku wa mbere kugera ku wa gatanu
ko nahindutse Ah, ah, ah. ko nahindutse Ah, ah, ah. ko nahindutse Ah, ko nahindutse ujya nakurebaga umutima udahari sinitaye kutuntu towakunaga yeah, yeah. niwahemye kumye ko wankundaga wari urukundo nakabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza jyenyine ururuke hendo niru berure mu gihe tutari kumwe nta kindi kintu nifuza icyambu ukabona ko nahindutse ndabizi ko bigugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe shinkora isamba burya iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse ko nahindutse ko nahindutse ko nahindutse ko nahindutse mpumuriza ntari mu mpenge ko atari iryo herezo fata ikiganza dutindane maze nige gukunda nkawe nkawe ukwangaza mwanga nkunda ugukunda kuko ntakiri wa wundi wa wundi wa kera sinifuza gukomeza jyenyine ururuke hendo niru berure mu gihe tutari kumwe nta kindi kintu nifuza icyambu ukabona ko nahindutse ndabizi ko bigugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe shinkora isamba burya iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse ko nahindutse ko nahindutse Chido, ubimenya bigiye narahindutse